mandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda amahoro nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi dukomeje kubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda gukwiragiza ikiza ca virusi ya korona kuri mikoro muri kumwe na joe diane na nina hazwe ngiye kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara imyamamazo y'amatora ategekanijwe ku igenekerezo rya mirongo ibiri uku kwezi mu gihugu c'u burundi irakomeje twifuza yuko yoza akadufasha akaduhungura tukaronka akazi nk'uko abandi bakaronka akigisha n'abana ariko ni ikintu cy'ubutungane abantu niyo bafata kumwe utari mudasangiye umugambwe abone yuko bose ari abenegihugu badasangiye gupfa no gukira aba ni bamwe mu barundi bari mu ikambi y'agategekanyo ya kavimvira iri muri repubulika ya demokarasi ya kongo bavuga ico biteze ku muperezida azokwegukana intsinzi muri ayo matora iyo nkuru co kimwe niyerekeye y'abanyagihugu bo mu karere ka rusizi bataka basaba gufashwa inyuma y'imyuzure yabononeye ibitari bike ni mu kanya isase imbere kurose duce ku masonga tubanze ariko duhe ikibanza mugenzi wacu aloise bigirimana atubwire ayagezweho hirya nino ku isi ndakuramukije diane abategetsi muri afghanistan batangaza ko abantu baharurwa muri mirongo ine bishwe abandi bataramenyekana igitigiri barakomereka mu bitero bibiri byabereye mu gihugu icya mbere ni bombe y'umwiyahuzi yaturikiye aho bariko barafuba umuntu mu ntara yo mu buseruko icya kabiri cyakozwe n'abarwanyi bateye ku bitaro ku murwa mukuru kabul abatalibane baciye bihuta kuvuga ko ibyo bitero byo kuri uwa kabiri bitababazwa bavuga ko umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu ari uwoba warabikoze umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu nyene wariyemereye igitero wakoze ku munsi wa mbere i kabule cakomerekeje abantu bake perezida wa afghanistan ashraf ghani yaciye ategeka abajejwe umutekano kubandanya kurwanya abatalibani kuko ngo banse kumvira kamo batewe ko guhagarika intambara amakuru atandukanye avuga ko misile ya etiyopiya ariyo yakoroye indege ya kenya yaguye mu gisagara ca baradare muri somaliya mu ndwi iheze hasiga ubuzima abantu batandatu abasirikare ba etiyopiya bari i baradare gufasha bagenzi babo ba somaliya kugenzura ico gisagara cahoze mu minwe y'umuhari w'iterabwoba wa al shababu abategetsi b'igisirikare ca etiyopiya bariyemereye ko abasirikare babo bakoroye iyo ndege batazi ko yari itekanijwe kugwa bavuga kandi ko abasirikare babo bari bazi ko iyo ndege yari ije kubatera umugwi w'abatohoza bava muri somaliya kenya na etiyopiya baratanguye amatohoza kuri iyo ndege hano muri amerika icegera ca perezida mike pence yahisemo kuza aragira kure ya perezida donald trump mu minsi mike mu ntumbero yo kwiyubara kuko bataramenya uwoba yaranduye covid cumi n'icyenda Pence ntiyabaye kumwe na Trump ku munsi wa mbere mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ku mugera wa corona ku banyagihugu miliyoni amajana atatu na mirongo ibiri n'umunani baba muri leta z'ubumwe za amerika abarenga ibihumbi mirongo umunani na kimwe baramaze kwicwa n'uwo mugera ibitigiri vya mbere binini ku isi ku munsi wa mbere perezidansi ya amerika yategetse abakozi bayo bose kwambara udufukamunwa mu ntumbero yo kwikingira umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu oni antonio guterres yasabye indongozi z'amadini kuri wa kabiri kugira uruhara rukomeye muri uru rugamba rwo kurwanya umugera wa korona mu ikoraniro n'indongozi z'amadini hamwe n'abadiplomate yakoresheje hakoreshejwe ubuhinga bwa none guterres yasabye izo ndongozi gukorera hamwe kwegezayo ivyoza bibatandukanya kaminuza ya john hopkins muri amerika itangaza ko abantu barenga imiliyoni zine n'ibice bibiri ku isi bamaze kwandura covid cumi n'icyenda hamwe n'abarenga ibihumbi amajana abiri na mirongo umunani n'indwi umaze guhitana ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu z'ukwezi kwa gatatu guteresi yasabye ihagarikwa ry'intambara ku isi kugira imitima n'uburyo bw'amafaranga byerekeze ku kurwanya uwo mugera arashimira abarongozi b'amadini kuba baramushyigikiye kuri ako kamo ariko akababazwa n'uko gushika ubu intambara zikibandanya mu bice byinshi ku isi umushikiranganji wa mbere w'ubuhindi narendra modi yatangaje ko leta arongoye yemeye gusohora imiriyaridi zirenga amajana abiri na mirongo itandatu na zitanu z'amadolari yo kugarukira ubutunzi bw'igihugu bwahungabanijwe n'amezi hafi abiri imirimo yarahagaritswe kubera covid cumi n'icyenda iri tangazo arishikirije mu gihe abahinga mu by'ubutunzi bavuga ko ubushomeri mu gihugu bwashyitse ku bice mirongo ibiri na bine n'ibice indwi ku ijana kandi ko amamiliyoni y'ubuzi bwatakajwe kuva imirimo ihagarikwa modi yashikirije kandi ko gahunda ya guma mu rugo yari itekanijwe kurangira ku munsi w'imana ishobora kongera kugumizwaho ariko ko bishoboka ko umugera ubandanya ugwanywa ibikorwa nabyo bito bito bikugurura ibitigiri by'abanduye byariyongereye mu minsi iheze bishika hafi ku bihumbi mirongo irindwi na bine hamwe n'abarenga ibihumbi bibiri n'amajana ane bamaze gupfa
arakoze mugenzi wacu aloyize bigira imana kuri ayo makuru ijwi rya amerika mukomeje kumva iwusamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mwebwe muri mu rwanda muri ko mutwumvira kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba kugira ngo mutwumve muja kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri kuri interineti turi live kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya facebook yacu instagram na youtube ni voa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu nongere ndabaha ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi duhera mu gihugu c'u Burundi ahavugwa abanyeshure barenga ibihumbi bibiri n'amajana atanu bahagaritse ivyigwa inyuma y'imvura imaze imisi igwa igatuma hatera imyuzura yatumye ibihumbi vy'abantu bata izabo abanyeshure nabo muri zone gatumba komune mutimbuzi y'intara ya bujumbura ni mu burengero bw'uburundi ibindi na mugenzi wacu eloge wirika neza ubu abateshejwe izabo n'uruzi rusizi rwahumye ruta inkombe bamaze iminsi begeranirijwe muri site yo mu maranza iri hafi ya gatumba amashyirahamwe y'abigenga n'ubushikiranganji bumwe bumwe na cane cane ubw'umutekano no gukinga ibiza bakomeje kubagarukirako ariko hari ico batarashobora ugushoboza abanyeshure gusubira mu masomero mu mashuri amwe amwe uyu mukenyezi arigana impamvu amashuri abamwe abantu nta kindi kintu bayakoreramwo twebwe tuyabamwo urumva abana ubu baricaye ntibigera bagira uru ruzi urwo rwavuye muri rusizi nta n'ikintu na kimwe kuva tuhashika baranadufashisha byo ngo baduhe n'akarago ko kuryama twe tuhamaze amezi atatu kuva mu kw'icumi na kabiri turi ngaha twe twatanguwe n'umudure twahora tuba muri iriya gice ca hariye rero aho amazi adutereye tuca tuza kwaka indaro ngaha ku mashi bariga tugaca tuguma dusohora ibintu dusohora ibintu dusohora ibintu tuza turabijana harya ayo ubona harya hakarya kantu tukaca bavuye ku ishuri bavuye basohotse tukaca twongera tukabyinzira ubu abanyeshuri ntibiga oya ubu baricaye kubera ntaho bafise bigira kubera twibwe aba bavyeyi bandi nabo berekana ibindi bituma abana babo batiga nta munyeshuri ajya ku ishuri kuko naho bahora bigira n'amazi ni menshi hakenewe yuko mubona ukuntu mubagira abo banyeshuri abo banyeshuri bakiga igice cya gatatu kugira ngo ubuduga duge leta ibyo ibona nibyo yodukorera twebwe abanyagihugu nuko yoturonsa aho twoba kandi n'abo banyeshuri bakagira uburaro bwiza kugeza ubu no munsi abanyeshuri nta buraro bwiza bafite baraturatura bamwe baba mu mashengero abandi ku mashuri abandi ku mabarabara hasaba ku muyange wa mbere twebwe amazi twaba twahawe amazi bari mu mazu amakaye yararobanye abana ntibajya ku ishuri abanyeshuri ntibajya ku ishuri amakaye yaratwawe n'amazi impapuro nyine z'ishuri byose byaratubaguritse amazi ari mu kutwica kwashobora ko muko bakora hese baheza abandi amahembe nako baduha amahembe twokobamwo nako turi mu mazi n'abanyeshuri ntibagenda ku ishuri tuza n'ibyo twosaba twabuze n'aho tuvuze nako baturavuga ngo twebwe amazi twarayamenyereye mugabo turi mu mazi mu mazu nta kuryama umwana ntagenda ku ishuri kubera nta kuntu dutegura ibintu umwana wawe agende ku ishuri niyo bari mu mazi ngo amaguru gitondo byose agende ku ishuri ntituryama tuguma uko tuba bumeze nabi cyane turi mu mazi urumva umuntu agiye kwibaraba niyifuza gutaha kuko ntushaka kuryama nawe ufite uryama umuyobozi w'ishuri rya mushasha ya mbere yemeza ko ibitigiri by'abanyeshuri baguma imuhira ari byinshi cyane twaragerageza uburyo bwose turaraba icyo twoba turakora dufata abana bazokora ku nkuru nasiyonari bo mu mwaka w'icyenda turemera turoga hama turakurayo intebe nkeyi tuzimanukana kuri lise kominari agatumba duca tuba turabashyizeho baba barigana abanyeshuri mirongo itanu na bane kugira ngo babe bariga bipreparire ku nkuru nasiyonari abandi bari muhira nta handi hantu boshobora kuja kuko amashuri akikujwe n'amazi ntaho baronka baca kugira ngo bajeyo hanyuma n'abigisha ntiboronka aho bashobora guca kugira bashobore gushika mu mashuri amazi abogabogera ku miryango kandi ikindi naco nta kuntu twoshobora kubahamagara kubera nta matwarete ahari nta tere boshobora gukinirako meme dimetre kandi ntazihari naco gituma twabanje kuba turatenya kubatuma kuva bugurura kuko indwi ya mbere yaraheze ntitwugurura na twebwe dufite igihumbi n'amajana abiri na mirongo ibiri n'icyenda hanyuma abandi nabo bafise igihumbi n'ijana ni nk'ibihumbi bibiri n'amajana dufate nk'atanu uyu mu gatumba urumva ahandi hose bariko barigereka ni kuri ekofo mushasha e na mushasha de na ekofo wa rubondo nibo batiga ngira ngo muri mutimbuzi yose nayo ahandi sa fonctionne comme il faut abo batiga musitanteri wa mutimbuzi simeon butoyi abasabira gufashwa akemeza ko ikomine y'ibitovbyishoboza nivyo uh, hariho aho abanyeshuri bamaze gutangira ku mashure ari ahantu hatatewe n'amazi mugabo hariho ayandi mashure aho ari hatewe n'ikiyaga haba amashure ya leta canke amashure y'abayikorera utwabo hariho abataratangura kubera umwuzure uri mu aho hantu hari amashuri birashobora gutuma umwimbu muri rusangi ugabanuka muri komine yacu ya mutimbuzi kuko ishuri rimwe abiri atatu atize mwimbu muri rusange w'ikomine wose uca ugabanuka ahubwo dusaba n'abagira neza ko boba baraturonsa amashuri bita ekole mobile kuko twarabonyeho babikoze ku buterere n'ahani iwacu birakenewe rwose turabye rusizi rwateye hano mu gatumba mugabo rwarateye ruduga no muri rukaramu natanganyika rwaruzuye ku buryo hariho ikigende gisohora amazi cyayinjije kiyinjiza mu rukaramu turafite ishuri rya etaje mu rukaramu rya nivo zibiri iryo shuri naryo nyene uno munsi rikikijwe n'amazi tukaba dufise n'impungenge ko rigumye uko abana baryigiramo ishobora gukoroka igahitana ubuzima mu kwezi guheze ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati bwari bwemeje ko abantu baba ibihumbi mirongo ibiri n'umunani bari mu mihana ibihumbi bitandatu na cumi aribo bataye izabo bitewe n'imvura y'umurengera yatumye uruzi rusizi rurenga inkombe rusitura amazu imirima rubasubiriranya rwirenza eroje wirikaneza ijwi rya amerika tukivuga ivy'ingaruka y'imvura nyinshi mu karere k'ibiyaga bigari abanyagihugu bavanywe mu vyabo n'ibiza mu karere ka rusizi basaba inzego z'ubutegetsi kubagarukirako mugenzi wacu temistokle mutijima yabagendeye bamusigurira ubuzima bugoye babayemwo umwarimu arara hano natwe turara muri iki cyumba hano na gurupe n'umugabo nk'ukuri icyumba haba hasi waramburaho agatenge ngo takiyorusa nuko mu cyumba cyigirwagamo n'abanyeshuri kuri rimwe mu mashuri abanza riherereye mu murenge wa rwimbogo mukecuru nyirangira umwami alfonsine aratwiganira uburyo barara muri iki cyumba cyahoze ari icy'amasomo ibyumba agarukaho si ibigizwe n'inkuti zizimenyerewe ahubwo we n'uwo bashakanye bagiye bagerageza gukora utwumba duto bifashishije intebe zicarwagaho n'abanyeshuri mu gihe cy'amasomo ngo babashe gutandukanya aho bakinga umusaya ndetse n'aho abana barara nta supanete ubu dufite nyine turihangana nyine nk'abantu bari hanze hari igihe waba uri nko mu nzu wenda ahantu hahomye hano tukabona hararangaye imibu ikinjira basi ubu nibwo tubayeho kandi n'icyo kurya nyine ni ukukibona nyine kuri mana afasha agenda dushakisha nk'ahantu nk'utwumbati amazi nyine ajya adukungutana ni byinshi byagiye ibaze nk'ahantu hahinze amateke ugateramo imyumbati ugahinga udushyimbo nk'ahariya n'ahandi n'ahantu hagati ukabona hagiye iyi mibereho iteye itya si nyirangira umwami n'umuryango we bayisangije bonyine kuko kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka turimo mu karere ka rusizi imiryango hafi mirongo inani imaze gukurwa mu byayo n'ibiza biturutse ku mvura nyinshi aba hafi ya bose na n'ubu ntibarabona aho gukinga umusaya hahamye harimo abakiriwe na bagenzi babo mu miryango barabacumbikira by'igihe gito ariko hakabamo n'abashyizwe mu bigo by'amashuri muri ibi bihe amasomo yabaye ahagaze kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda by'umwihariko kuri iki kigo cy'ishuri cyakiriye nyirangira umwami n'umuryango we hacumbikiwe indi miryango igera kuri itandatu bose hamwe bararenga mirongo itatu tubayeho nyine mu buzima nk'ubw'impunzi inzara kurara ahantu habi imibu malariya nuko abanini haba harimo n'abatagira n'imirima ngo bahinde nyine ari ugushakisha gutyo ubuzima tu ngo nyine ni uko uyu mugabo agiye akabona sengisani ku buzima burakomeza ni ikibazo urabona ko hageze aha ngaha tutiteguye turi kwaryaga tuvuye hanze tuvuye kudeya ubu nta byo gukora mbega dufite nyine turashonje turakennye mbega aba bavanywe mu byabo n'ibiza bo mu karere ka rusizi baratakambira inzego z'ubutegetsi cyangwa se indi miryango nterankunga ngo ibarwaneho cyane cyane ku cyo barya ibiryamirwa ndetse n'ibikoresho by'isuku batuvuganyira nyine bakareba ko babigenza kugira ngo ubuzima bukomeze mubona nk'iby'ibanze bikenewe hano hantu muri kuba mu mashuri n'ibihe mu wenda mu gihe tukiri aha ho ni imibereho y'inzara nicyo tubona kitubangamiye cyane ko dushobora kubwirwa n'igihe tuburara twabuze ko tubigenza wenda tubonye icyo kurya tukabona n'izo nzitiramibu nabyo byadufasha n'ibikoresho ntabyo dufite naho kuryama ni danje hariya kuri supanete tuharyamana n'abo bana bose n'umugabo mfite batanu inzego z'ubutegetsi mu karere ka rusizi ziravuga ko zatangiye gahunda yo gukusanya ibiribwa hamwe n'ibindi byankenerwa byo guha abagizweho ingaruka n'ibiza haherewe kuri aba batujwe mu mashuri i rwimbogo uyu ni bwana kayumba efuremu uyobora rusizi bakigeramo twe twabaha ibyo kurya ngira ngo uyu munsi bagezeyo bisa naho sitoke zabo zashize ariko tumaze kuvuga n'ubuyobozi bw'umurenge twumvikanye uko babona ibindi babashyira muri uyu mugoroba mu gihe tugitegereje kubona ko babona icumbi ryabo nk'uko bari basanzwe batuye mu mazu yabo ubu tuvugana tugiye kubashyira supanete zirindwi kugira ngo bazifashishe mu gihe bakiri hariya tukiri gushaka uburyo twabakodeshereza mu mazu asanzwe cyangwa se bakaba bashobora no guhita banafashwa kubaka inzu zabo kugeza ubu imibare itangwa n'inzego z'ubutegetsi aha muri rusizi igaragaza ko ibiza byo muri aya mezi cyane cyane ukwa kane byasanze hari indi miryango hafi magana ane yasenyewe n'ibiza byo mu mwaka ushize wa bibiri na cumi n'icyenda ahari hamaze kubakirwa isaga agati ijana na mirongo irindwi benshi muri aba baragaragaza ikibazo cy'uko aho ibiza byabasenyeye bigaragara ko atari ahantu hakongera guturwa kuko habaye mu manegeka akabije bikaba bisaba rero ko ubutegetsi bushaka ahandi ho kubatuza bundi bushya uretse aha mu karere ka rusizi ibiza biheruka kwibasira ahanini igice cy'amajyaruguru n'uburengerazuba bw'u rwanda byahitanye ubuzima bw'abasaga mirongo irindwi bitwara amatungo n'imyaka y'abaturage kimwe n'ibikorwa remezo birimo imihanda n'amateme icyakora aha muri rusizi ho ubutegetsi buvuga ko uretse amazu y'abaturage yasenyutse cyo kimwe n'imyaka yabo yatwawe ndetse n'imwe mu mihanda y'imigenderano yangiritse nta muturage wahasize ubuzima remistokere mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda amakuru avugwa mu rwanda tuyabandanirize mu gisata c'uburimyi kivugwamwo abarimyi b'ibiraya bo mu karere ka rubavu bidoga biyamiriza ico bita kunyunyuzwa imitsi n'amakoperative abaca amafaranga atanu ku kiro c'ibiraya mugenzi wacu claude ganza munyamagana yarabagendeye bamubwira ikibazo uko kimeze nakumviza mukuru ko ari amakoperative acunga yuko umuturage agiye gusarura gusa akaza agafata y'amafaranga atanu akigendera no mu zindi serivisi ikorerwa umunyamuryango cyangwa se umuhinzi ntacyo amufashaho umuhinzi yirwanaho ku mbuto ku mafumbire ku miti byose akirwanira uyu ni umwe mu bahinzi b'ibirayi bo mu mirenge ya busasamana na bugeshi izwiho kugira umusaruro mwinshi ku bihingwa binyuranye bavuga ko amafaranga atanu baka kuri buri kiro cy'ibirayi bagurishije ari menshi kandi ko nta nyungu yakomokaho barigera babona mu buryo bufatika ku icyo kibazo kimeze muri rusange nta bwisanzure dufite kubera ko amafaranga badukata ku kiro tubona ari menshi kandi noneho nyuma yaho baza kuduha induza ubwasisi bakaduha udufaranga dukeya ibihumbi bitanu mu gihe cy'igihembwe cy'ihinga ntacyo biba bitumariye kandi barafashe amafaranga menshi ejo ubona paki y'amafuso abiri batwara ibihumbi bigera mu ijana ariko ntabona kugira ngo hari inyungu nabibonyemo nta n'imfa igaragara mfite muri ubwo buhinzi mwabaza n'abandi bahinzi hano bo bacungaga uko umuhinzi asaruye bakaza gusaruza gusa amafaranga atanu gusa leta mwavuga ko yashahaye umwanya bari abantu bayoboye amakoperative ngo babone uko batunyunyuza imitsi kuko nta kintu badufasha pe mu by'ukuri baje hose abahinzi aho bose nta kintu tubona cyo koperative yari yatumarira ngo ni iki ngiki aba bahinzi bavuga ko nubwo amakusanyirizo yabanje kuzamo ibibazo byinshi ariko nibura hari icyo yari abamariye kiruta aya makoperative yayasimbuye imbuto turayigurira icyambere wakenera amafaranga ngo bajye kuguza amafaranga ngo utere umuti ariko abo bake tuyoboye waburaga umuti waza ukabasaba amafaranga akayaguhereza ugatera umuti ukabishyura wejeje abaye bahaga ni abahe aga makusanyirizo gavuyeho iyo yakoraga neza kubasumbya cyane rwose ahubwo bitwa nuko twabaga mu makusanyirizo mbere ko amakusanyirizo yo yaguzaga abaturage ikabaha za mitiweli ikabaha amafumbire ikabaha n'imiti ndetse n'ugize ikibazo akagera ku ikusanyirizo akagikemura ariko mu makoperative ntacyo batumarira ku bw'aba bahinzi amakoperative atuma hatabaho akajagari mu gihe cy'umweru w'imyaka ariko bifuza ko amafaranga bacibwa ku kiro yagabanywa kandi amakoperative akajya baguriza mu gihe bakeneye inyongeramusaruro n'ari amafaranga tubona ari menshi ku kiro rwose kandi nta kintu aba yashoyemo ari ugusoresha gusa byibuze wenda niyo bagerageza kugira ngo wenda abone iyo koperative ko yakora abiri ku ntuza ku kiro biraruta nje numva uko byari bikwiye gukorwa koperative yaje iratwara abiri ku musaruro ku kiro noneho aya atatu agasigarira umuhinzi kubera ko usanga iyo ufashe umusaruro bakagukata amafaranga atanu ku kiro ubona bagutwaye amafaranga menshi bayashyiraho ntabwo mwabanje kubyumvikanaho mwese ngo mubyemeze byabayeho itegeko urebye muri rusange ku bahinzi nta ruhare babigizemo mu kuyagena ni leta yabigizemo uruhare ikigo gishinzwe guteza imbere amakoperative mu rwanda rca cyo kivuga ko amafaranga atanu bacibwa kuri buri kiro atari menshi bitewe n'imirimo myinshi koperative ikora kandi mu nyungu z'umuhinzi jean bosco harerimana ni umuyobozi mukuru wa rca ubundi koperative ni nazo zifasha abahinzi kuba nyongeramusaruro zabageraho kimwe no gukoresha bya bigega by'ubuhunikiro kimwe no kubageza ku isoko ku buryo bworoshye kuko mu gukorera muri koperative hari ibyiza byinshi bifite akamaro kurusha gukora umwe ku giti cye haba no kuba ibiciro ku masoko banegosiya n'abaje kubagurira iyo bahagarariwe kandi ari benshi icyo gihe kunegosiya igiciro ku buryo bujya mu nyungu z'umuhinzi biroroha cyane ntabwo rero ayo atanu ari menshi nk'uko babivuga kuko mbere batangaga na menshi kurusha ayo ngayo ariko ibyo byagiye mu mibare tubafashije kimwe n'abandi duhurira kuri ubwo buhinzi bw'ibirayi hamwe n'abari babahagarariye turabibara rwose dusanga atanu ni nayo mu by'ukuri abafasha haba mu micungire haba mu migurishirize haba mu miyoborere ya koperative yabo ntabwo ari menshi ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe guteza imbere amakoperative buvuga ko aya makoperative akwiye kuba yorohereza abahinzi kubona inyongeramusaruro no kubashakira amahugurwa y'uko bahinga mu buryo bugezweho bakongera umusaruro ku buso bahingaho ikizwi cyo ni uko haba muri burera musanze nyabihu na rubavu amakoperative menshi twayanyuzemo amenshi abikora neza ku buryo ageza abahinzi ku isoko kandi n'ifumbire ikaza inyuze muri koperative nicyo gusa aho rero byaba bidakorwa neza nyuma y'iki cyorezo icyo nakwizeza ni ukubikurikirana tukareba niba hose bikora nk'uko twabitanzeho umurongo harerimana jean bosco uyobora rca avuga ko hirya no hino mu gihugu bavuguriye ubuyobozi bw'amakoperative mu rwego rwo guhangana n'abayobozi bihariraga ibigenewe abanyamuryango bose ugasanga abandi ntacyo babonaho asaba abanyamuryango b'amakoperative hirya no hino mu gihugu kuyitabira no gukurikirana imicungire n'imikorere umunsi ku wundi ntibabiharire ubuyobozi mu rwego rwo kutabaha icyuho cyo kubarira imitungo claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ry'amerika
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nari nabiciye ku masonga nk'itangura imyamamazo y'amatora mu gihugu cy'u Burundi irabandanya impunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi y'agategekanyo ya kavimvira mu kiganiro zimaze kugirana na mugenzi wacu vedaste ngabo bamusiguriye ko umuperezida wifuza mu burundi ari uwoteza imbere agateka kazina muntu tubatege amatwi nifuza ko umuperezida yotogwa yoba se barundi akatunganiriza abarundi bose nka twebwe nk'impunzi urabona ko turi mu gahinga akazo akamenya neza yuko hariho abarundi bagorewe mu gahinga bagorewe hanze y'igihugu kandi barabene igihugu icyo twifuza rero ni uko yodutunganiza twese kuri twese hari ikindi nagombye kongera bariko barandikisha inkaratasi ndangamatongo ku matongo twebwe siho turi none ko atariho turi bakaba bariko barandikisha inkaratasi ndangamatongo ko hari uzohava yandikisha itongo ry'iwanze noba narariguze ko hari uzohava yandikisha itongo ry'umuntu kuko atahari rizogenda gute azobe se barundi ivyo bintu ntivyashika mu guhunga mu kuba twaratashe twebwe batwemereye ko dutaha azohave adutunganiriza nitwavuga ikibazo ko batwandikishije amatongo ntibazohava bavuga ko umengana ukugumuka twifuza ko nk'impunzi umuperezida yatorwa yoza ari umuperezida agarukana umutekano ku butaka bwose bw'igihugu cy'u Burundi agahagarika icyo agahohotero k'abantu bamwe bamwe kuko turumva ko twari twanabonye ko hari abantu bamwe baraba barakinyizwa ijoro n'umutaga ariko kubera ko atabimenyesha amakuru bihari ngo bishobore gutanga inkuru zose bigatuma ibiriko biraba hirya n'ino mu misozi bitamenyekana ikindi ni uko yoza ari umuperezida ateza imbere igihugu n'abenegihugu akazana imigambi ihera ku mwenegihugu wo hasi dubu gashobora kumuteza imbere kagira imigambi iziteza imbere urwaruka mu kuruhakana uzatogwa mu burundi ni uko yotwarira bose hama agahindura urabona twahunze duhunga umutekano muke akagarura umutekano ibintu byo kunyuruza banyuruza abantu ijoro bigahinduka bigahera kuko benshi bararondewe bakaza ibitero mu ijoro ugasanga baragutwaye ijoro yabihindura agatwarira bose eh, akagarura umutekano kuri bose agahereza n'abantu ubuzi kuko ubukene ubukene usanga benshi bwari bugarijwe n'ubukene mu gihugu kubwo kubwo gukunda bankunzi byose bigahava bagakundana bose akaba agatwarira bose nifuza ko twasubira mu burundi bwacu nyine tukisubira muhira yacu tukazokigwa tugezeyo kuko urabye nk'abo twajya tubona havuye tanzania benshi bahunguse bagegeze guha n'ibibazo bazakingirwa ariko bakubaza ko bazodukingira hakaba umuntu nyine azofasha abantu bavuye ahandi badacahohoterwa nk'uko twaba tubyumva hariya cyangwa uko byamabiri twifuza yuko yoza akadufasha akaduhungura akongera akadufasha mu bintu tubona turiho turahangayika tukaronka akazi nk'uko abandi bakaronka abana bacu bakaronka akazi bazi kwandika bazi gusoma akigisha n'abana kujya abana biga ni iki gituma abantu bahunga ni ukutabatunganira cyane cyane ikintu cy'ubutungane abantu ntibafata kumwe utari mudasangiye umugambwe abone yuko bose ari abenegihugu badasangiye gupfa no gukira izo mbonera ibyo bakora bikurikirane bareke kuza baratoteza abandi kuko ahanini bo nitwe tubana nabo baba yibereye ku mugwa mukuru amaraporo barayaronka bakica amatwi uwo baraye bakereye umenga badasangiye umugambwe baza ngo niyindi ukaca bumva wapi abantu bumva ati naka bamwishe bagira amatohoza bamufashe ejo uzabona mureha akagira ati eee wewe uyu unye ngo mwari muzi yuko nzoherayo rero bisaba yuko abyiga uwo azoza azofata ikibazo cy'umutekano mu minwe zunganirize bose nimba ubufasha yakoze ikibi ahantu babone ko yahanywe apana gukingira ikibaba abo basanga umuganga twebwe nk'impunzi turi hanze y'igihugu twifuza ko perezida bazotora azoba ari umuntu atavangura umuntu uwo ari we wese amufata nk'umuntu hanyuma abarundi bari hanze akabasubiza mu gihugu nabo bakaguma mu gihugu cyabo nk'uko n'abandi bari arakoze mugenzi wacu vedaste ngabo kuri ayo majwi yadutororokanirije mu ikambi y'agategekanyo ya kavimvira iri muri repubulika ya demokarasi ya kongo ubu naho ni wa mwanya w'ibyaranze amateka muri kahise kwigenekerezo nk'iri mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na gatandatu papa yohani paulo wa kabiri yararashwe arakomereka igihe ariko aramutsa abakirisu bari bagandagaje ku kibuga ca mutagatifu petero mugenzi wacu venuste nshimiyimana abitwibutse hari saa kumi n'imwe n'iminota cumi n'irindwi ku munsi nk'uyu wa gatatu w'icyumweru ku itariki ya cumi n'eshatu z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani n'umwe ubwo papa yohani pawulo wa kabiri yaraswaga amasasu ane ariko agafatwa n'abiri gusa irya gatatu ryakomerekeje umunyamerikakazi ane ogiri w'imyaka mirongo itandatu mu gituza irya kane rikomeretsa mu kuboko rose hill ukomoka muri jamaica akaba yari afite imyaka imyaka makumyabiri n'umwe uwamurashe ni mehmet ali aksa uyu munyaturukiya yari yinjiye mu butaliyani aturutse muri bulugariya akoresheje izina ry'irihimbano maze kuri uwo munsi ashobora kwivanga n'abakirisitu ibihumbi makumyabiri bari bakereye kubona papa mu kiganiro agirana n'abakirisitu buri cyumweru papa rero yahise ajyanwa mu bitaro abaganga bamaze amasaha atanu bagerageza kumwomora ibikomere nyuma y'iminsi ine amaze kuraswa akiri mu nzu y'indembe yafashe icyemezo cyo kubabarira uwashatse kumwivugana avuye mu bitaro aho yamaze ibyumweru bitatu yagiye gusura mehmet aliaksa muri gereza kuva icyo gihe kugeza amagingo aya impamvu zamuteye gushaka kwica umushumba wa kiliziya gatolika idini rifite abakirisitu bagera kuri miliyoni magana atandatu ntiziramenyekana
ni no ngaha duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwateguriwe mwongera mushikirizwa na jowe diane nahazwe nakibashikirije ndi muhiri wanje mu ntumbero yo kubandanya twirinda ikiza ca virusi ya korona dushimire makbiri ya bero yegeranije amajwi yacu tudasize inyuma abamenyesha amakuru batandukanye bacu bagize ico bagitereramwo namwe mwariko muratwumviriza nshuti bakunzi ku izina rya bagenzi banje ndabikebanure ndabifuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimwo byose ndabaha isango yo gusubira guhura ejo nk'aho twatanguriye mugire umunsi mwiza
Les gosses entre méchants quand ils ont trouvé leur cible.